turashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mu karere ka kisoro muri uganda naho nyene turashikayo ikaze mu makuru yo kuno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana ninahazwe umurwi w'abanyamitahe uvuye mu bihugu mirongo ibiri na bitanu bikoresha ururimi rw'igifaransa uri mu rwanda aho uriko urahura n'abikorera utwabo bo muri ico gihugu ibihugu bya francophonie birakorana mu bucuruzi mu buhahirane ariko ntabwo bihagije akenshi usanga ibihugu biri mu muryango wacu wa francophonie bafite iyo nyota ugasanga bakeneye cyabaherekeza kugira ngo babashe kubona neza aho ayo mahirwe ari
uyu ni madamu louise mushiki wabo ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bikoresha igifaransa la francophonie uburundi kugera ino saha bubarizwamwo abanyagihugu barenga imiliyoni cumi na zibiri mu ntara ya ngozi imwe mu zifise abantu benshi ubwo bwinshi buriko buvyara amatati y'amatongo hakurya y'umugabane wa afurika perezida w'uburusiya vladimir putin vuba araja i teheran muri irani mu biganiro na perezida w'ico gihugu hamwe n'uwa turki ku mugabane wa buraya ubutungane bwa espanye bwategetse ko hakorwa isuzuma ryihuta ku kiziga ca jose eduardo dos santos yahora atwara angola ano makuru yose tuce ku masonga turarambura mu kanya isasemwe hafi y'amaradiyo yanyu ku idonido yayo reka duhere kuri ino nkuru nari nje ku masonga mu kanya perezida w'uburusiya vladimir putin kuwa kabiri w'indwi iza azoja i teherani ku murwa mukuru wa irani mu biganiro azohuriramwo na perezida wa irani hamwe n'uwa turukiya recep tayyip erdogan fide niyongabo ibiganiro vy'abo bategetsi bizoba bishimikiye kuki
umuvugizi w'ibiro vya perezida w'uburusiya dmitri peskov yamenyesheje ko abo bategetsi batatu bazoganira ku vyerekeye amahoro muri siriya uburusiya turikiya na iran vyaragiranye ibiganiro mu myaka yavuba ku vyerekeye siriya hisunzwe umugambi w'amahoro ugenewe guhagarika ingwano yamaze ikiringo kirenga imyaka cumi n'imwe muri ico gihugu buzoba bubaye bugira kabiri perezida w'uburusiya vladimir putin agize urugendo mu mahanga kuva arungitse inteko muri ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ni nyuma y'uko agendeye igihugu ca tajikistani mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze ibiro vya perezida putin bimenyesha kandi ko azogirana ibiganiro ku ruhande na perezida wa turkiya recep tayyip erdogan igihe azoba ari teheran yamara nta birenga ngaho vyatangajwe ku bijanye n'ivyo biganiro perezida erdogan yarasavye guhura na perezida putin mu kiringo c'amezi atari make mu gihe igihugu ciwe kiriko kirondera guhuza uburusiya na ukraine mu ngwano ihanganishije ivyo bihugu bibiri
Fidel Niyongabo ivy'intambara y'Uburusiya na Ukraine turabigaruka ko handi hati ariko tubanze tunyarukire gato ku mugabane wa Buraya aho sentare muri Espagne yategetse ko hakorwa isuzuma ku kiziga ca nyakwigendera Jose Eduardo dos Santos uyu yahora atwara Angola ayo matohoza asabwa kugira ngo hamenye ico yazize nk'uko vyasabwe n'umuryango wiwe Geoffrey Mutagoma atugire ku muriri w'ino nkuru ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'urukiko rwo muri Espagne rwubahiriza icyifuzo cy'abanyamategeko bunganira Chize dos Santos umukobwa wa nyakwigendera nta bindi byatangajwe byerekeye iryo suzuma ry'umurambo kugeza ubu ritarakorwa gusa ubwo Jose Eduardo dos Santos yagwaga mu bitaro i Barcelona ku wa gatanu w'icyumweru gishize uyu mukobwa we yari yasabye ko umurambo wa se waba uhagumye ugakorerwa isuzuma kubera ibyo yise gukeka mu rupfu rwa se nubwo nta gihamya yatanze perezida wa angola raul lorenzo we yatangaje ko uwo yasimbuye yaguye mu bitaro biri barcelona aho yavurwaga uburwayi amaranye igihe kirekire ibyo bitaro byanze kugira icyo bitangaza ku busabe bwo gusuzuma umurambo we umukobwa wa dos santos cize n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko uwo se akiriho yasabye ko yazashyingurwe barcelona muri espanye aho gusubizwa muri angola ngo ashyingurwe mu cyubahiro cy'uwahoze ari perezida nubwo dos santos ariwe wihitiyemo lorenzo kumusimbura ku mwanya wa perezida ntibyamubujije kwihutira kumutangizaho iperereza ashinjwa ruswa ibarirwa muri miliyari z'amadolari y'amerika bivugwa ko Dos Santos n'abo mu muryango we baba barigwijeho uwo mutungo akiri ku butegetsi
Geoffrey Mutagoma nawe urakoze hagati aho umuryango umwe bw'uburaya wemeje guha umuriyaridi w'amaero Ukraine Fidel Niyongabo aragarutse
abashikiranganje bajejwe ikigega b'uwo muryango bamenyesha ko ari igice ca mbere c'imfashanyo y'imiliyaridi icenda y'amaero abategetsi b'ibihugu vy'uburaya bemeye guha Ukraine mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ivyo bizotuma Ukraine ironka ivyo ikeneye mu buryo bwihutirwa no gusanura ivyasambuwe n'ingwano iyindi miliyaridi icenda y'amaero isigaye yari igifatiwe kubera bimwe mu bihugu bigize uwo muryango vyibajije niba igihugu kiri mu ngwano gishobora kuronswa amadeni yo mu gihe kirekire umwe mu baserukiye umuryango w'ubumwe bw'uburaya yatangaje ko yari kuba yifuje ko imfashanyo igenewe Ukraine iba nini kurusha iyemewe gutangwa naho yamenyesheje ko ibiganiro hagati y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburaya vyerekeye gutanga yandi mafaranga agenewe Ukraine biriko bigenda neza umuriyaridi w'amaero watangajwe no musi wa kabiri uyongeye ku muriyaridi ni miliyoni amajana abiri y'amaero uwo muryango watanze mu ntango z'uyu mwaka uwo muryango ukaba umaze kuronsa Ukraine ifashanyo y'amafaranga y'imiliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana abiri y'amaero kuva urusiya butanguye gukora ibitero muri ico gihugu ku itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka Fidel tukivuga ivy'Uburusiya na Ukraine Ukraine yarashe za rocket mu gice kiri mu minwe y'Uburusiya mu manuko bw'igihugu bandanya nino nkuru kandi
abategetsi ba Ukraine n'Uburusiya batanze amakuru atandukanye uyu munsi kwa kabiri kuri ico gitero cakozwe mu ntara ya Kherson iri mu bumanuko bwa Ukraine kubw'uruhande rwa Ukraine rokete ziraswa kure zayo zasambuye ikibanza gishingurirwamwo amasasi ahitwa Nova Kakovka zihitana abasirikare b'uburusiya mirongo itanu na babiri yamara uburusiya bwo butangaza ko rokete za ukraine zarashwe mu bibanza bibamwo abasivili muri ico gihe ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'ubwongereza bumenyesha ko inteko z'uburusiya zibandanya gufata ibindi bice mu ntara ya donetsk igice kiri mu buseruko bwa ukraine aho zashimikiye utwigoro twazo uburusiya buriko bwitegurira ibindi bitero muri kazoza ko hafi abategetsi bo mu gisagara ca shaziv ya mu ntara ya donetsk bavuga ko igitigiri c'abapfuye bahitanywe n'igitero ca misile c'uburusiya ku nyubakwa ibamwo abasivile cageze kuri mirongo itatu na bane mu gihe abandi bantu icenda bakuwe ari bazima mu bisigarira vy'iyo nyubakwa misile y'uburusiya yasenye iyo nyubakwa mu gitero cabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye igisagara ca Chasiv ya kiri hafi y'ibirometero mirongo ibiri mu manuko bw'igisagara ca Kramatorsk inteko z'Uburusiya ziteguriye gushimikira ko mu bitero vyazo mu gihe zitera zigira intambwe mu ntara ya Donetsk ni nyuma yuko zifashe intara rihana urubibe ya Luhansk
barakoze bagenzi bacu fidele niyo ngabo na jofi mutagoma ku makuru ageze hirya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu kibuga c'indege c'i bujumbura polisi y'uburundi yerekanye uno munsi abantu babiri ivuga ko ari abanyarwanda bafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe melchior ndadaye bujumbura ku murwa w'ubutunzi w'uburundi polisi y'uburundi yasiguye ko bafashwe bariko bagerageza kuja mu gihugu c'ububirigi bakoresheje ivyangombwa vya magendu reka ino nkuru tubaze mugenzi wacu thierry ndayishimiye ari kigali mu rwanda polisi yasiguye ko abo bantu bari bafashwe ku igenekerezo ya gatatu mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri baca babanza gukorerwa amatohoza ariko nta wundi muntu ijwi rya amerika yabashije kuvugana nawe ngo abyemeze umuvugizi w'igipolisi c'uburundi pierre nkurikiye akamenyesha ko binjiye mu gihugu c'uburundi bavuye mu rwanda uyu umugabo yari aje gutwara uyu mugore niko twovyita ko bari baje bava mu gihugu c'u rwanda ariko bariko bagomba kuja mu bubiri abajejwe rero gucungera ikibuga c'indege barababonye baragira amakenga hanyuma baca barakurikirana buke buke barakora amatohoza baranatinda barafata ibi bitabo vy'inzira vyose co yaje ko avuye mu rwanda aho yitwa nkunzu rwanda salama hanyuma baramufatana n'iki agomba kugerageza guca aje mu bubirigi umuvugizi w'igipolisi mu burundi anavuga ko uyu mugore yarungikiwe igitabo c'inzira co mu gihugu c'ubufaransa na muvyara we abayo hakurikijwe ivyo polisi ivuga ico gitabo c'inzira cerekana ko yitwa akariza jiliyete yagicishije mu rwanda uwagirizwa yaba yaraciye agitwara mu burundi kugira ngo acagikoresha mu kugenda mu bubirigi kuri iryo zina ry'akariza ku kibuga c'indege i bujumbura polisi ivuga ko uwo yaciye anyegeza pasiporo yiwe y'ukuri yari yakoresheje yerekeza mu burundi kugira ngo biboneke ko asubiye inyuma igipolisi kikavuga ko yagerageje gutanga igiturire kugira ngo ibyo yifuza bishikweko igipolisi c'u Burundi kikamenyesha ko ingendo y'abo bantu bafashwe icafuza igihugu mu kwerekana yuko eh, ku kibuga c'indege guitaha ko abantu boshobora kuhaza bagakoresha ibitabo vya magendu canke bitari vy'iwabo bagashobora kuhaca batanze igiturire ivyo rero mumva ko vyoca bituma eh, bitanga ishusho ribi cane ku gihugu c'u Burundi eh, bikanagiteranya n'amashirahamwe amwe amwe mpuzamakungu cane cane ayabajejwe gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere mu ndege ijwi rya amerika ryavuganye kuri telefone na bamwe mu barongoye amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu burundi ngo bagire ico bavuga kuri abo bafashwe ndayikengurukiye josias arongoye ishirahamwe burundi sekuru imbere y'amategeko avuga ko ari ikimenyetso cerekana ko leta yahagurukiye kurwanya amabi akorwa biciye mu gutwara abantu hanze mu buryo butemewe kubera ko ibibuga mpuzamakungu nk'iki kibuga cya aeroport internationale metero ndaza cy'ubujumbura ni rido transite bagiye kurondera ubwo buzi hanze n'abatrafika bashobora kuba ntahaca baje nabo kurondera abo batwara rero kubona uno munsi ku kibuga cy'indege ntashoboye gufatirwa abantu bagiye muri ubwo buryo butemewe n'amategeko kuri twebwe ni ikimenyetso cyiza cyane ndayikengurukiye josias avuga kandi ko kuba abo bantu babiri bivugwa ko ari abanyarwanda berekanywe bitanga icizere icyizere ko bazokurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko ku caha kibagira natwe ntitwari kuba twizeye neza yuko uburenganzira bwabo nabo bubahirijwe rero kuba ari abanyarwanda birashobora guca bigira iyindi nsiguro kubera musanzwe muzi yuko uburundi n'u rwanda imigenderanire naho iriko iranavuka ariko itari imeze neza muri ino minsi ariko nawe ari kuba umukongomani cyangwa umutanzaniya cyangwa uwundi nibaza yuko igikomeye ari ico caha yakoze atari ubwenegihugu bwiwe kuva hadutse ukutumvikana hagati y'uburundi n'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nta munyarwanda n'umwe yari bwafatirwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'uburundi kiretse abagiye bafatirwa mu ntara zihana umupaka n'u rwanda nka kirundo muyinga kayanza na ngozi abo bakaba bagiye basubizwa u rwanda bagirizwa kurengana imipaka batabifitiye uruhusha Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali turacari kuyavugwa ku burundi no munsi kwa kabiri umukuru w'ico gihugu evariste ndayishimiye yatanguje isekeza ryo gusanura amabarabara mu gihugu mu mwanya wa mbere hazosubirwamwo ayagera kuri cumi n'atatu muri yo harimwo abiri maremare cane ahuza imirwa mikuru y'ubutunzi bujumbura na politiki gitega inkuru twateguriwe mumenyesha amakuru ijwi ry'amerika inaririro yo muri kenya eloge wirikaneza ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura niho hugururiwe iryo sekeza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaryuguruye yavuze ko amakuba injyane n'intambara igihugu caroyemwo inyuma y'icwa rya perezida Melchior Ndadaye mu gihumbi kimwe magana cenda mirongo icenda na gatatu bigakomeza kugeza hasinywe amasezerano ya Arusha mu bihumbi bibiri ariyo ntandaro yo gusubira inyuma ku Burundi mu bijanye n'iterambere yahamagariye abarundi kuvavanura n'ingeso yo konona inyubakwa baziti za leta abibutsa ko n'abari zabo gusa ico yishimiye cane ubu umutekano utuma uyu munsi n'ingenzi zihurumbira igihugu ciwe mugasanga twebwe turiko turaryana kugira tubuze abantu kuza ngo leta y'uburundi bigizwe n'abantu cumi na batanu urupfu rwacu rwahereye aho nyene ngibarabara n'irya leta ni ukuvuga n'irya ba bandi cumi na batanu shaka urisambure nta ngorane ugasanga amabarabara nitwe twayisamburiye tuyaturiramwo amapine none amahera yoguza intebe z'abanyeshure niyo turiko dusanuza rya barabara amahera yoguza umuti yokubatsa ibitaro niyo turiko dusanuza amabarabara mwiyumvirizo ngunguru z'ikaburimbi mwumvise amatoni amajana iyo kiri gitoroha ntimwari guca mworoherwa umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu burundi regis mpawe nayo yavuze ko amafaranga akenewe kugira amabarabara asanurwa ariho twatanguranye amatoni y'ikaburimbi amajana atatu na mirongo umunani nane turagura n'utumashini mwabonye dukoresha mu gukata ikaburimbi ryari rihasanzwe kugira turaringanize neza n'utumashini two gutsindagira iyo faze ya mbere nababwiye ko dufise amatoni ashika ama- amajana atatu na mirongo umunani nane y'ikaburimbi azodufasha guhoma hafi imetero kare uburinganire ibihumbi mirongo itanu na bibiri ibyo bizotwara hafi imiliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana ane ni ibikorwa rero by'iteka Mabo nayo atwara ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi yemeza ko gusanura amabarabara bizogirira inyungu abarundi b'imico itandukanye byahora bikorwa n'abantu bake cyane mugabo bigiye kuba akamenyero kuko abantu benshi babikora twabahamagaye turabereka ngene babikora turabibigisha barabimenye ntamvo n'imwe izotuma ibyo dukora byononekara kuko ubuhinga twarabwerekanye neza ukungene abantu bobikora ubwa perezida ndayishimiye iyo abarundi badata umwanya mu njyane bakanka ibiganiro igihugu ciwe kiba giharurwa mu vya mbere bitunze muri Afurika twaranse kuganira none tugiye kuganira abagenzi bacu baratuvuyemo ehe tugiye kuganira tutakibazura murumva ingorane twagize muri iki gihugu uriko urihweza amagume twaciyemwo iyo tutajyana uburundi kiba ari igihugu ngaha muri afurika kiri mu bihugu biteye imbere nimwiyumvire umwanya twataye ariko umukuru w'ishirahamwe ryigenga Parsem ahanura perezida Neva kwibona nk'uhanganye n'ibibazo vya kino gihe akareka kwamata amakosa kuri kahise anamwibutsa ko mu myaka cumi n'indwi iheze igihugu kibazwa umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi yigeze no kuramutswa imbere yo gutorerwa kuba umukuru w'igihugu Faustin Ndikumana nubwo imyaka ibiri yari guyiwe mugu umuganga uri ku butegetsi uriko urakwiza hafi mirongo uraba responsable de vange twara ushobora kumara imyaka mirongo ibiri ku butegetsi ntutangure kugira ico wagejwe mu buzima bw'igihugu ni imyaka ibiri yiwe mugabo ni imyaka cumi n'indwi y'umuganga uri ku butegetsi kandi yararongoye umva rero adi ibihe turi ku butegetsi utangura kuba responsable de vange twara biba vyaragoranye uti wewe rero ntuti wewe hari byaba byaragoranye bikagwana ubu rero we fata ingamba nshasha mu mwanya wa mbere hazosanurwa amabarabara cumi na rimwe ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura hamwe n'abira buhuza n'uwa politike gitega uciye mu ntara za mwaro hamwe na muramvya ayo mpazwi nka rn7 na rn3 amabarabara yagiye arononekara mu burundi kubera imyaka y'intambara no gusaza ntasubirizwe kuko amakuru makuru yubatswe mu gihe c'abakoroni no kuri repubulika ya kabiri ku ntwaro ya perezida colonel jean baptiste bagaza kugeza ubu ariko kugera mu duce twa kure cane cane aho bita mu minyaganyaga utubarabara tw'imigenderanire turakora mbere n'ubwo muri iyi myaka indwi iheze ayahuza intara zitandukanye n'imirwa mikuru ya politike n'ubutunzi nka yose yononekaye abahinga n'abatembera mu bihugu vya afurika bitari bike bemeza ko iyo haba politike nziza yo kubungabunga inyubakwa izisanuwe nazo zigakorwa ata biturire bigiyemwo uburundi cari kimwe mu bihugu vya afurika uguhanahana ibidandazwa vyokoroha cane eroje buri kaneza ijwi rya amerika
tuje mu rwanda naho umurwi w'abanyamitahe uvuye mu bihugu mirongo ibiri na bitanu bikoresha ururimi rw'igifaransa uri muri ico gihugu aho uri kurahura n'abikorera utwabo bo mu rwanda bayaga ku bufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye z'ubudandaji n'ishoramari umenyesha amakuru wacu asumta Kabori- kaboyi kigali mu rwanda yadukurikirana ino nkuru itsinda ry'abikorera basaga mirongo irindwi bahagarariye ibigo by'ubucuruzi n'inzego z'ubukungu mu bihugu bihuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa baje mu rwanda mu ruzinduko rw'iminsi itatu guhera kuri uyu wa mbere kuzageza ku wa gatatu tariki ya cumi na gatatu iri tsinda ryaturutse mu bihugu makumyabiri na bitanu bihuriye mu rurimi rw'igifaransa ryahuye n'abikorera bo mu rwanda bakaba bakaba magana abiri baraganira ku bufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye z'ubucuruzi n'ishoramari umunyamabanga mukuru w'ibihugu bikoresha igifaransa louise mushikiwabo yatangaje ko amahirwe yo gukora ubucuruzi ahari ahubwo akeneye kubyazwa umusaruro mushikiwabo avuga ko muri iki gihe uyu muryango ushyize imbere iterambere ry'ubucuruzi n'ubuhahirane mu bihugu biwugize kuko amahirwe ari menshi ibihugu bya francophonie birakorana mu bucuruzi mu buhahirane ariko ntabwo bihagije ari nayo mpamvu izi mission commerciale twazishyizeho kugira ngo tu- turusheho gukangurira abari mu bucuruzi n'ishoramari gufata ayo mahirwe ari hirya no hino akenshi usanga ibihugu biri mu muryango wacu wa francophonie bafite iyo nyota yo gukorana ubucuruzi n'ubuhahirane ariko ugasanga bakeneye cyabafasha cyangwa icyabaherekeza kugira ngo babashe kubona neza aho ayo mahirwe ari muri ibi biganiro inzego zibandwaho ni izishamikiye ku buhinzi no kongera agaciro umusaruro ubukomokaho urwego rw'ingufu zisubira n'urwego rwa serivisi zishingiye ku ikoranabuhanga abikorera bo mu rwanda bitabiriye iyi nama bagaragarije ijwi rya amerika umusaruro bayitezemo umwe ahagarariye uruganda rukora ifu y'imyumbati rukorera mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo undi ahagarariye uruganda rutunganya igihingwa cya makadamiya aho kugira ngo twe tuzemo ahangaha tuba tugira ngo duhure na kampani cyangwa se n'abandi ba bizinesimani bo mu bindi bihugu yewe tubone n'amasoko y'aho tugurisha ibicuruzwa byacu nk'ubu gihe mumaze kubona imfitasiyo z'abantu bane twe twashakaga cyane n'iyi nama ari ukugira ngo turebe niba twabona abapatinazi bava nyine b'abakoranazi kugira ngo turebe ko twabona amasoko hanze minisitiri w'ubucuruzi mu rwanda beata habyarimana avuga ko guhuza ibihugu bisaga makumyabiri bikora ubucuruzi ari amahirwe ku bikorera bo mu rwanda umwihariko w'u rwanda twashyizeho gahunda zitandukanye za guverinoma zituma byorohera umuntu uje gucuruza ari ukuba yahagera bitamugoye bituma viza zitagonga zitagorana kuzibona hari ukuba twavuga tuti uwasha kugira ibyo agemura hirya no hino cyangwa se uwasha kujya ava mu bucuruzi bwe bw'ahantu hamwe ajya ahandi bimworohere tugashyiraho gahunda z'ibihugu bigera kuri makumyabiri n'umunani rwanda ishobora kuba yageramo ikamufasha kugira ngo abashe kuhagera hari ikintu cy'umwihariko u rwanda twiyemeje gufata iya mbere cyo kwinjira mu mu bwaguke bw'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye si ubwa mbere mu rwanda habereye inama ihuza ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa kuko mu cyumweru gishize hagaragaye inteko zishinga amategeko zo mu bihugu bikoresha igifaransa asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi tugukengurukire turayabandanya n'ayavugwa ku rwanda sentare yo ku murwa mukuru w'ubufaransa i paris uno munsi ku wa kabiri yafundikiye urubanza rwa bwana buci baruta laurent yahoze ari prefe wa prefecture ya gikongoro mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu gisata c'igifaransa jean damascene manishimwe yari ahabereye urwo rubanza mu rukiko i paris jean damascene mwiriwe ngaho i paris yego mwiriwe neza yego hari icemezo ariyo ngingo sentare y'i paris yafashe muri uru rubanza rwa muri uru rubanza rwa bucibaruta
icyemezo ntabwo kirafatwa n'ubu ngubu tuvuganye nkiri mu rukiko turacyategereje ko urukiko ruva mu mwiherero hanyuma rugatanga umwanzuro warwo guhera hashize nk'amasaha umunani urukiko rwiherereye kugira ngo rwemeze niba ibyaha bishinjwa ukibaruta bimuhama cyangwa se niba ari umwere ubu rero turacyategereje ntabwo umwanzuro wari wa wari watangazwa ariko ni mu minota mike kuko abanyamakuru benshi abunganiye abaregera indishyi aba abo mu muryango wa rurabo ukibaruta bose ndababona hano ni benshi barategereje mu minota mike itarenze nka makumyabiri ngire ngo turaba tumenye icyo urukiko rwemeje uravuze ko ubona abo mu muryango wa bacibaruta hari uwo muravugana wumva icyo yiteze kuri urwo rubanza
kugeza ubu ntawe turavugana ntabwo bashaka kugira icyo bavuga urabona bafite amatsiko gusa sinzi niba nirunarangiza gusomwa wenda baza kudukundira ariko kugeza ubu ntabwo baremera kugira icyo bavuga ndetse n'abamwunganira mu mategeko babiri bamwunganiye metere revi na metere biju dizari bose nta n'umwe wemera kugira icyo avuga ubu ngubu dutegereje wenda kureba umwanzuro w'urukiko inyuma tukareba niba hari icyo bakwemera kudutangariza uwagiriza we buce baruta hari icyo yaba yavugiye mu rukiko bayahawe umwanya wo kuvuga
yego uyu munsi mbere y'uko urukiko rujya mu mwiherero niwe urebye warangije imyanzuro yatanzwe mu rukiko yahawe akanya rero perezida w'urukiko jije jean marc raverne yamuhaye umwanya kugira ngo nawe agire icyo avuga bukibaruta rero ntabwo yavuze ibintu byinshi yavuze amagambo make cyane atangira avuga ati ndagira ngo mbwire abarokotse jenoside ko ntigeze ngira umugambi wo kubagirira nabi ko ntari mu bicanyi ati nababajwe n'uko ntabashije kugira icyo mbamarira ariko ntabwo nari ngambiriye kubagira nabi nta n'ubwo nigeze mbitekereza ati muri iyi myaka makumyabiri n'umunani nkorana inkomanga ku mutima ko ntabashe kugira icyo mbafasha ariko ntabwo nigeze ngambira kubagira nabi n'ayo magambo gusa yavuze hanyuma urukiko rero ruhita rujya kwiherera kugira ngo ru- ru- rwanzure niba yabimuhama cyangwa se bitamuhama wenda nakongera nkibutsa ibya- ibyaha ashinjwa urebye ni bitatu ni jenoside ubufatanyacyaha mu gukora jenoside n'ubufatanyacyaha mu byaha byibasira inyokomuntu bikaba byarakorewe mu yari peresigitura ya gikongo cyane cyane eh, kuri paruwasi ya kibeho ku- ku ishuri ry'imyuga rya murambi kuri paruwasi ya cyanika kuri paruwasi ya kaduha ndetse no kuri gereza ya gikongoro eh, no kuri za bariyeri zitandukanye zari hirya no hino muri iyo Murakoze.
peresigitura eh, ya gikongo urakoze jean damascene manishimwe ubandanye dukurikiranira urwo rubanza tukibutsa ko ukorera ijwi rya amerika mu gisata c'igifaransa i paris mu bufaransa urakoze yego murakoze namwe ego nari nabice ku masonga nkitangura muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uburundi bufise abanyagihugu barenga imiliyoni cumi na zibiri mu ntara ya ngozi ahari benshi gusumba ahandi hariko haduka matati y'amatongo inkuru twateguriwe na desire hatungimana i kigali mu rwanda igihugu cy'uburundi ni kimwe mu bihugu bito byo muri afurika ariko abanyagihugu biyongera cyane buri mwaka ku rugero rwa gatatu n'ibicindwe ku ijana nk'uko ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu burundi istebuka ivyerekana mu itangazo ryashyizweho na martin ninteretse umunyamabanga ntegerezwa mushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kuri uno wa mbere igenekezo rya cumi na rimwe ukwezi kw'indwi aho isi yose yari iramutse ihimbaza umunsi wahariwe ibwirirana ry'abantu amenyesha ko abantu biyongera bidasanzwe mu burundi mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo indwi n'icenda rusasuma yabaye yerekana ko abarundi bari bangana miliyoni zine n'ibihumbi mirongo umunani birenga gato mu gihe uyu munsi bageze ku miliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana atatu na mirongo umunani by'abenegihugu birenga gato tukaba twiteze ko bazoba bangana imiliyoni cumi na zine n'ibice icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu uwo muvuduko ku igwirirana ry'abantu mu burundi ufise ingaruka mbi nyinshi na cane cane mu ntara zirangwamo abantu benshi mu ntara ya ngozi uno munsi imaze kurenza abantu umuriyoni n'abantu barenga amajana atandatu baba kuri kilometero kwadarato mu gihe barenga gato amajana ane mu burundi bwose nk'uko bigaragazwa na istebu haribonekeza amatati ajanye n'amatongo ayo matati atuma abavukana abana n'abavyeyi bacanamwo eka mbere bamwe bakicana bafa aho bakubita isuka gahungu bernard wo muri zone mivo muri komine ya ngozi amenyesha ko ikibazo c'amatongo kigisibije ingorane ziramaze kuboneka kuko imanza zihari cyane cyane usanga zi- zifatiye ku matongo aho aba bana abegeranije amatongo bahana urubibe usanga bariko barapfa imetero imwe cyangwa akarimbi kugira ngo umwe wese arabe yuko abana biwe bazoronka aho barima imanza zikaba zadutse eh, ndetse si ibyo gusa kuko harageze n'igihe usanga abana bafitaniye amatati n'abababyaye miburo peripeti wewe amenyesha ko ari we n'uwo yavyaye biturutse ku matongo yaze wazanye umugore yaciye ampinduka ngo itongo nisohoke mu nzu ngo ninangare umugore we niwe yatanguye kuvuga ngo nindamuha impapuro ngo zitonde umuhungu wanje sarava hasi wo kuzinyaka neza yaciye am- akubita ku rugi urugi rwasanze iyo nicaye amaze kumpaca gatatu asange mu nzu nyici aho nahamwandikako nahamwandije ko nzi yuko tuzosangira mugashaka kunyomoza ico kibazo kiraraje ishinga abarongozi b'intara ya ngozi umuhanuzi wa buramatari ajejwe amategeko niyonzima paul amenyesha ko abantu benshi basigaye bata n'ico bokoze bakirirwa muri sentare kuburana amenyesha ko mu ngendo bakoze mu kwezi kwa kane k'uno mwaka mu makomini icenda agize intara ya ngozi basanze imanza z'amatongo zirenga kuri mirongo icenda ku ijana y'izindi manza zose asaba ko abantu botahura ko kuvyara abo bashobora kurera ari wo muti urama w'izo ngorane ni ryahimiriza rifatiye ku kugabanya imbyaro abantu bariyongera isi yoyo ntiyaguka iguma ari ya yindi nihimiriza rikorwa haba mu nzego zijanye n'intwaro ndetse no mu mashengero nk'irya ngingo yo muri sentare usanga eh, bavuga ngo umuhungu ngo yubake urwiwa kwija imyaka mirongo ibiri n'umwe umwigeme imyaka cumi n'umunani jewe ku bwanje mbona yari ikwiye kwigiza imbere ayo matati afatira ku matongo si mashasha mu burundi icigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri sentare z'intango no muri sentare nkuru z'igihugu mu ntara cumi na zibiri z'uburundi cerekanye ko ibice mirongo umunani kw'ijana vy'imanza ziri muri ayo masentare zijanye n'amatongo umunsi mukuru wahariwe igwirirana ry'abantu uzohimbazwa mu burundi igenekezo rya mirongo ine n'icenda za kuno kwezi muri komine ya gatara intara ya kayanza nk'uko vyari bishikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
desire hatungimana urakoze kudufasha gusozera neza ano makuru mwariko mushikirizwa na jodiane ninahazo henshi mira abagize uruhara bose mu itegurwa ryabo muri bo harimwo edi rwema yaraduhagarikiye nadia taha yari muhinga bw'ivyuma afatikanije na ingenieur patrick turashimiye abamenyesha amakuru bacu batandukanye mu rwanda ni paris n'ahandi hatandukanye hose bagize intererano zabo kugira ngo mushobore kuronka amakuru akwiye y'uno mugoroba mushobora kandi kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com murarahajyana hatajyana harara umwasi byane n'ahazwe tuzaba turi kumwe ejo aho bukera mu bindi biganiro bitandukanye vy'ijwi ry'amerika thank you